bandanya kumviriza ijwi rya amerika miriwe inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika risamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitira gatanu muri kumwe na joe diane n'ahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru by'uno mwanya icyo dushima ni uko uburundi bwikukiye uburundi burafise izina mu makungu buremeza neza ko ubu ibijyanye n'igihugu bitunganywa nabi n'abenegihugu nta ntayo kwikukira rero gihanganye mu gihe abarundi ubwacu nyine tutarashobora kwitunganiriza iby'igihugu tuba tuvuga ngo n'abakoroni n'abakoroni n'abakoroni n'abakoroni
uwa mbere mwumvise ni abel gashatsi arongoye umugambwe iprona wa kabiri nawe ni leonce ngendakumana we n'icegera c'urongoye sawa nyafodebu bose baravuga ico bibaza ku ntayo yo kwikukira y'uburundi izorumanya imyaka mirongo itanu n'itandatu ejo ku munsi wa mungu nongere ndabaha ikaze ejo aho bukera uburundi buzaba bumaze imyaka mirongo itanu n'itandatu bwikukiye nyuma y'iyo myaka imigambwe itandukanye ntibona kumwe iby'uko kwikukira mu gihe bamwe bemeza ko uburundi bwikukiye mu bisata nka byose hari abandi basanga uko kwikukira kuri mu majambo gusa inkuru tubazumenyesha amakuru ijoro rya amerika ibujumbura remonzimana umugambwe w'abadasigana iprona ari nawo warondeye iyo ntayo yo kwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo itandatu na kabiri baremeza ko uburundi bwikukiye abeli gashatsi afatira ko igihugu c'uburundi kirongowe n'abarundi atari abanyamahanga icyo dushima ni uko uburundi bwikukiye uburundi burafise izina mu makungu abarundi ntibatunganya ibijyanye n'intwaro y'igihugu turemeza neza ko ubu ibijyanye n'igihugu bitunganywa nabi n'abenegihugu ubu twarinjiye mu ntwaro ya demokarasi aho abarundi bitorera ababarongora ivyo nivyo kwa gasore yifuza igisigaye ni uko ababa batsinze amatora bogerageza gutwarira bose muri make twavuga ko intahe twarondeye ihari ariko uko umuganwa atari umuganwa yavyifuza haracara agahato muri sawa nyafurodebu bobo si uko babibona uyu mugambwe wemeza ko abarundi batarikukira koko leonsi ngendakumana icegera c'urongo uyu mugambwe avuga ko hikukiye akagwi k'abantu bakeyi mu gihe isinzi ry'abarundi babayeho nabi kandi batidegemvya mu gihugu cabo ubukene turimwo inzara ihari ubushomeri burimwo buba twarikukiye gute nta ntayo kwikukira rero ihanganye mu gihe abarundi ubwacu nyene tutarashobora kwitunganiriza ivy'igihugu tuguma tuvuga ngo n'abakoroni n'abakoroni n'abakoroni n'abakoroni kandi bakaba bakibaho ni uko barya abantu badafatanye mu nda bamwe bakicwa abandi bagapfungwa abandi bakangazwa tukirwa dutozwa amahera ku ngubwa kumwe abakoroni bahora birirwa batozwa amagi n'inkovu aho hakora ikiboko wakora inkovu ku numva novuga ko wikukiye ntangahe rero kwikukira irahangama yamara akazi gatoyi tubona kubera karikukiye muri uyu mugambwe babona ko intayi yo kwikukira izoshinga imizi mu gihugu c'uburundi mu gihe agateka k'abanyagihugu mu butandukane bwabo kubahirijwe ica mbere twokorwa ni uko twubahana ubudasa bwana ntihagire umuntu asubira kuzira ivyiyumviro vyiwe ntihagire umuntu asubira kuzira ubwoko bwiwe ntihagire umuntu asubira kuzira igitsina ciwe ntihagire umuntu asubira kuzira idini ryiwe ntihagire umuntu asubira kuzira ko akenye aho niho honyene tuzovuga tuti turangana imbere y'amategeko twese twarikuka itunga ry'igihugu ryose abikanwa ku buryo rishikira abanyagihugu hasi mu mugambwe wa gasore umugambwe w'abadasigana iprona naho bemeza ko uburundi bwikukiye nabo hari ibyo babona vyokorwa kugira iyo ntayo itsimbatazwa itsimbatazwa intwaro ibereye abarongoye igihugu bakagerageza gutuza ba kaboko gutuza igiturire bakagerageza kubahiriza iyo ntahe mu gutunganya neza amatungo y'igihugu iyi nzara iri mu gihugu ikagerageza ikagwanywa tugasaba ko abarundi mu mutandukane bwabo nko kwa gasore yari yabigerageje ubu bumwe tumaze gushikako bugatsimbatazwa maze abarongoye ngo igihugu bagakomeza n'imigenderanire myiza n'ibindi bihugu muri ico gihe intahe twaraniye ntaco tubuza idatsimbatara intahe y'ukwikukira yabonetse ku wa mbere ukwezi kw'indwi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri irondowe n'umuganwa rodoviko gwa gasore uyu nawe akaba yagandaguwe kwigenekerezo ya cumi na gatatu kwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo itandatu na rimwe atabonye ico yaharaniye mu gihe uyu munsi mukuru ku gihugu c'uburundi wohimbajwe ku munsi w'imana uyu munsi uzoca uhimbazwa ku munsi wa mbere igenekerezo ya kabiri ukwezi kw'indwi mu gihugu cose kuko uyu munsi w'imana usanzwe ari uw'akaruhuko ibujumbura remonzimana ijwi rya amerika tukiri mu gihugu c'uburundi amakomino atatu y'intara ya kirundo yari asigaye atagira umuyaga nkuba agiye kuronswa buramatari w'iyo ntara ya kirundo hasaba abanyagihugu bagiye kuronswa iyo muriro kwiteza imbere nabo bataha ubwo mwari mwaradutebeje ibindi kuno nkuru turabibaza mugenzi wacu mu kirundo jean bosco ndarurinze amakomine ya busoni bwitobe na bwambarangwe niyo yari asigaye atagira umuyagankuba mu makomine indwi agize intara ya kirundo vuba cyane ayo makomine agiye kwakirizwa alain trebert mutabazi ni buramatari w'intara ya kirundo mugabo hari indi migambi isanzwe yategekanijwe na leta iyo migambi ikaba mbere iriko iraja no mu ngiro aha tuvuga nk'uwo mugambi nyene mwari muvuze wo gushikiriza amatara ku bene gihugu batayafise aha tuvuga cyane cyane mu makomine ya busoni komine bwambarangwe na komine ya gitobe tuca duhimiriza abo bene gihugu ko uwo mugambi bobumva ko ari uwabo kugira ngo abakozi bagira baze gukora n'ibikoresho bifatwe neza abanyagihugu bo mu bice byo mu gihugu hagati bagiye kuronswa uyu muyagankuba bavuga ko bagiye kuruhuka aba ni abanyagihugu bo ku mutumba wa gatare muri komine ya busoni ari nk'igare ricitse twarinda kujya mu kirundo ariko ikintu cyose bisaba yuko giteranwa twajya mu kirundo ari ikintu gikenewe cy'umuriro umuntu avuga ati iki cyari gikenewe kugira ngo tugifatanye hari mu kirundo ibintu byo kubika nka birya bintu usanga byo muri firigo hari mu kirundo urumva rero na cyane cyane ibyo nibyo twari tubura ko bigiye kuza ngaho na cyane cyane abanyabusoni turishimye kuri twebwe abanyabusoni ngaha muri gatare iyo tugira akamaro kenshi cyane rwose kuko hari ibintu byinshi duhomba kuko urabona kuva ngaha kugera mu kirundo ni urugendo rurerure hariho abadashoboye ariko bafise ibyiyumviro byo kugira ngo bakorere ibintu ngaha byokoreshwa n'umuriro bica bituma rero hari ibintu byinshi tugira duhomba cyane tubonye rero uyu muriro uje ko bagiye batubwira ko uzoza ahubwo baranatevye icyo basabwa n'abajejwe intwaro ni ugukoresha umuyaga nkuba mu kwiteza imbere gusumba buramatari w'intara ya kirundo bitabire kandi no kuzobura amakonteri kugira ngo baronke umuyaga nkuba amatara bibafashe mu kwiteza imbere kuko uburimyi dukora ahanini tutabuse umuyaga nkuba kugira ngo tuze turahingura ibyo ibyo twimbuye naho nyene ntidushobora gutera imbere reka kandi ivyo nadufasha no mu gutera mu kwiteza imbere kugira ngo ntidutungwe n'uburimyi gusa benshi mu banyagihugu bo ku gasoko ka gatare bavuga ko bamaze kwiyumvira imigambi borangura amatara nkuba ari inzaza nka jewe nk'ubu nk'umugambi mvise noca nkora umugambi wo kugorora amakositime n'aya magoti yayo nk'uko amaze no gushika ndashobora no gukora umwuga wo kogosha amaze gushika bamaze kuyaduha ikintu twokora urashaka kudandaza amafera bito agasohoka kwera ibintu byo gusudira bica byoroha ukadandaza bya byuma bijyanye n'amafera bito by'amatibe bigasohoka yamara muri bo hari abafise imitahe yo kurangura iyo migambi hari n'abatagira iyo mitahe basaba gushigikirwa twe twobasaba ko twokumvikana bakagira ikigega kugira ngo baduhe imitahe dukoresha hanyuma tuze turaharwa natwe turonka akarusho hanyuma ibintu by'ubushomeri ibintu byo kwirirwa ku marigara ata kintu turimo turakora bigabana icyo twobasaba gikuru ca mbere cobamwo ni uko boduha nk'ayo matara tukaza tukaza turariha nka bukebuke icyo twobasaba natwe tutoba dufise amafaranga yo guhita turiha canke nk'uko yaje ari imfashanyo bakayadeha uko nyene muga tukagira iki tukaronka ayo matara ngaha mu gatare ego nibyo biba byiza cyane gusaba amatara gusa ko yo ibisigaye by'intererano byoza bitebye abajeje intwaro bahimiriza abanyagihugu kwibumbira mu mashyirahamwe kugira buzuzanye mu migambi y'iterambere muri uwo mugambi wo gukwiragiza amatara mu banyagihugu uduce turenga ku mirongo itatu two mu gihugu hagati tuzokwakirizwa mu ntara ya kirundo mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze harakenuye kuri ayo makuru yo mu kirundo adushikirije mu gihugu cy'u rwanda ho haraye habaye amatora y'abayobozi batumwe mu turere twari tumaze igihe tudafise indongozi nyuma y'iyegura ry'abagera kuri munani umunyamakuru wacu temistocle mutejima yakurikiranye uko ayo matora yagenze mu karere ka rusizi atubwiye ku muriri w'iyo nkuru
imyaka ishize isaga ine leta z'ibihugu byombi ni ukuvuga uburundi n'u rwanda zidacana uwaka ubuhahirane n'ubucuruzi bwarahagaze kugerayo no ku bacuruzi bato baturiye imipaka bambutsaga ibicuruzwa bike bike bagana amasoko
dutunge murumva ko inkuru twari tubabwiye ko tugiye gukurikirana atari yo mwari ko murumviriza ariko rero tugaruke kuri iyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma bidukundiye temistokle mutijima tubwire ivy'uko amatora yagenze mu turere twari tumaze igihe tudafise abaturongora we yibanze cane rwose kuyo mu karere ka rusizi nubwo byari biteganijwe ko aya matora atangira ku isaha ya saa tatu za mu gitondo siko byagenze ahubwo yaje gutangira hafi saa tanu n'igice z'amanywa bitewe ahanini n'uko bamwe mu bagombaga gutora batari bakageza aho amatora yabera cyo kimwe n'uwagombaga kurahiza uwatowe ushaka kwiyamamaza kujya muri komite nyobozi y'akarere agomba kuba ari mu bagize inama njyanama y'akarere bireba afite nibura impamyabushobozi mbere yo gutora aha madamu wera pelagie uhagarariye komisiyo y'igihugu y'amatora arasobanurira inteko itora ndetse n'abagomba kuvamo abakandida ibisabwa ko ushaka gutorerwa kuba muri nyobozi y'akarere ibigizwe n'umuyobozi w'akarere ndetse na babiri bamwungirije barimo ushinzwe ubukungu n'ushinzwe imibereho myiza y'abaturage nyuma yo gusobanurirwa amabwiriza agenga itora no kwiyamamaza hatanzwe abakandida babiri bwana kajigo juma usanzwe ari umuyobozi w'ishuri ry'imyuga aha mu karere ka rusizi ndetse na bwana kayumba efuremu wari usanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka nyamasheke gaturanye n'aka ka rusizi aba bombi ntawitanzeho umukandida bamamajwe na bagenzi babo hanyuma nabo barabyemera nyuma yo kugaragaza imigabo n'imigambi yabo amatora aratangira ku nteko itora yari igizwe n'abantu magana atatu na cumi na bane abagera kuri magana abiri na mirongo inani n'umunani bose batoye kayumba efuremu ku mwanya w'umuyobozi w'akarere naho kajigo juma we agira amajwi makumyabiri n'atandatu gusa bwana kayumba efuremu ariko n'ubundi yatangiye guhwihwiswa ko ariwe ugiye kuyobora akarere ka rusizi nyuma yo gutorerwa kuba umujyanama rusange uhagarariye umurenge wa muganza mu matora yabaye ku itariki ya makumyabiri n'enye y'uku kwezi turimo kwa gatandatu nta gitunguranye rero niwe wemejwe ku mwanya w'umuyobozi w'akarere uko byumvikana mu majwi y'abaturage ariko uyu watowe ategerejweho byinshi ku isonga kuzahura imishinga y'iterambere igaragara ko yari yaradindiye yiganjemo ijyanye n'ibikorwa remezo hari ibyo akarere kemereye abaturage kububakira amasoko bakagenda bakura ahantu hamwe na hamwe ngo bagiye kububakira tubona byaratinze tugasanga n'imi- n'imishinga y'abaturage myinshi yaragiye idindira turifuza rero ko yabishyiramo imbaraga Ah, hari ahantu hakiri ikibazo cyane cyane mu mihanda iri gukorwa muri kariya gace ka site ya kamembe biragaragara yuko bakoze ariko ntabwo bageze mu ntuza muri site yose kandi imihanda yose yagombaga gukorwa ikarangira yo muri site twumva rero icyo kibazo yacyitaho by'umwihariko mu murenge wacu wa gikundamvura ubu dufite ikibazo cy'uko twahawe amashanyarazi ariko amapoto akaba ashinze tukaba tutarabona umuriro mu by'ukuri ubwo rero icyo twiteze muri uwo murenge ni uko ikibazo cy'amashanyarazi cyakemuka mu gihe abategetsi b'uturere n'ababungirije batorerwa manda y'imyaka itanu ishobora kongerwaho indi itanu nabwo binyuze mu matora kuva iyi gahunda yajyaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu umutegetsi umwe muri rusizi niwe washoboye kurangiza manda imwe yonyine abajijwe niba ibi nta mpungenge bimuteye na cyane ko n'uwasimbuye yavuyeho yeguye bwana kayumba yasubije muri aya magambo ikinzanye ni ugukora ntabwo nonaha navuga ngo nzananirwa kuko mfite intego yo gukora mpereye ku byo yakoze ni- na bagenzi be nkarenzeho tukagera kure ntabwo rero ngubu nahita mvuga ngo nanjye nzagira ubwoba ngo mfite ubwoba ngo nzegura icyo ntego mfite ni ugukora kandi n'iyo umuntu yanava hano ukava hano kubera ko atari impamvu uvuga ngo rwananiwe uretse aha muri rusizi kandi amatora nk'aya yaba agomba gutegeka uturere basubiriye abeguye cyangwa se bakeguzwa mu minsi ishize yabaye mu turere twa nyabihu huye gicumbi nyagatare ndetse na bugesera kwegura kw'abategeka uturere batarangije manda bisa n'ibyabaye icyita rusange mu gihugu hose kuko kuva amavugurura ateganya iyi manda y'imyaka itanu ishobora kongera kwiyamamarizwa indi nshuro imwe abayobozi babiri bonyine mu turere mirongo itatu aribo bashoboye gutegeka izi manda ebyiri zombi byakunze kuvuga ko kukwegura umusubirizo hari izindi mbaraga ziba zibyihishe inyuma ariko mu minsi ishize ubwo yabazwaga iki kibazo n'imwe mu maradiyo akorera aha mu rwanda bwana francis kaboneka uyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko abeguzwa bikorwa n'abaturage babatoye naho kubeguraho ngo nta gitangaza kuba umuntu yabona atagishoboye kubahiriza inshingano yatorewe hanyuma akegura icyakora igitangaje ni uko bamwe muri aba begura bavuga ko beguye ku mpamvu zabo bwite nyamara nyuma y'iyegura ryabo hagakurikiraho gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera bakurikiranweho ibyaha bitandukanye byiganjemo iby'inyerezwa ry'umutungo wa leta demisitokire mutijima ijwi rya amerika i rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
iganiro tubafitiye muri kano kanya turaca tubibandaniriza ku kiganiro ka nyaburungu
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika ndaba ikaze mu kiganiro kwa nyaburunga aho turi kumwe n'abatumire baserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki kwa nyaburunga uno munsi tugarutse ku ibwiriza shingiro tugashimikira cyane eh, ku iyirukanwa ry'abahoze batwara igihugu mu nama nkenguzamateka ibwiriza shingiro rigenga uburundi kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani rikaba ryatowe n'abanyagihugu ku wa cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyine w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu ngingo yaryo y'ijana na mirongo umunani na gatanu rikaba ritomora abagize inama nkenguzamateka aho rigaruka rikerekana ko inama nkenguzamateka abayigize ari babiri babiri baturwa ku ntara yose na batatu baserukira ubwoko bw'abatwa abahoze rero batwara igihugu muri bwirizwa shingiro bakaba atakibanza bagaruka guhabwa ibyo byatumye mu nama nkenguzamateka bahinyanyura itegeko ntunganyabikorwa aho mbere icegera c'umukuru w'inama nkenguzamateka yagize ati n'intebe zabo ntizikihari mu itegeko ngenderwa ko twahora tugendera ko twisunga itegeko rigenga abahoze ari abakuru b'ibihugu nk'ibyo muri iki gihe twabihinduye kubera ibwirizwa nshingiro ryatowe n'abarundi ubu eh, ritakibemerera ko abahoze ari abakuru b'ibihugu baza gusasa mu nama nkenguzamateka ngira mwabonye hajya twari turi eh, amazina yabo yahora aba ahari n'intebe zabo zihari ariko mwabonye ko ubu atazi ikihari rero ku batumire turi kumwe hano muri studio nabo bose bakaba baserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki turi kumwe na Maître Jean Marie Nduwimana arongoye Piske Burundi mwaramutse Maître ndabaramukije kandi ndabashimiye ko namwantumiye kandi ndaramukije abatumviriza bose urakoze ndamutse kandi Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme ndabaramukije nanjye naba ndabashimiye kubona mwadutumiye murakoze reka rero tuduge ku ijambo irirukanwa ry'abahoze baramutswa igihugu mu nama nkenguzamateka metere jean marie mwebwe mwaryakiriye gute ego nyakubahwa munyamakuru murakoze ku ijambo twebwe muri pisike burundi twabyakiriye eh, neza twabyakiriye nk'ibisanzwe kuko eh, bwa mbere na mbere turazi ko ibwirizwa rishasha ibwirizwa shingiro rishasha rigenga abarundi eh, ko vy'ukuri eh, rikomoka ku gushaka kwa bene igihugu tubwiye tuvuga duti ni intambwe idasanzwe eh, yaho umwe n'igihugu eh, eh, avuga ijambo hama iryo jambo eh, rikaba ariryo eh, rishyirwa mu ngiro Ah, uvuze uti rikomoka ku gushaka kwa bene igihugu cumenga ibwirizwa shingiro rya- ryahahora ryashiramwo abahoze batwara igihugu ryo ntiryakomoka ku gushaka kwa bene igihugu Eh, aho oye eh, uvuze gutyo nibaza kutagi- kutavuze eh, kutagiye kure ivyo ndiko navuga turazi ko amabwirizwa shingiro yagiye arabaho eh, ahanini eh, yategurwa eh, n'imigwi imwe imwe eh, y'abanyepolitike kandi ico gihe eh, twari mu bihe muraze bidasanzwe eh, kandi ivyo bihe eh, vyari ngombwa yuko ivyo bihe tubisim- tubisimbiza tubivamwo ariko muri iki gihe murazi neza yuko eh, ibwirizwa shingiro ukuntu ryateguwe ukuntu eh, imigwi itandukanye yagize eh, ya- i- imigwi itandukanye yashizwe mu mugwi wajejwe guhinyanyura murazi yuko eh, imigwi itandukanye yaserukiwe hama kandi eh, murazi neza yuko ahanini umwe n'igihugu mu gihugu cose mu bisata vyose mu madini mu mashengero mu madini mu mashirahamwe mu migambwe bahawe umwanya ukwiye bahawe ijambo bisigura yuko rero ibwirizwa shingiro tugenderako muri iki gihe ritandukanye n'andi mabwirizwa shingiro yose yagiye arabaho nakaroro notanga nerekana neza yuko kuba badasasa mu nama nkenguzamateka bidasigura yuko baba bakumiwe canke baba bada- baba baswe icubahiro eka namba gusa ni gutahura tukamenya neza ko mu ntwaro ya demokarasi umuntu ahabwa amabanga umuntu atereje aterereye mu buryo bwinshi ariko tutahure tumenye neza ko umwenegihugu ari we atanga ubutegetsi none kubirukana ubuhari bwagere
Eh, je nibaza ko uvuze ngo kubirukana aho oye ego ikirundi kiragoye mugabo suko je ndakibona eh sukubirukana eh ico ni cambere higira kabiri ariko icegera cy'umukuru w'inama nkenguzamateka yagize ati n'intebe zabo ntizikihari Eh navuze yuko umwenegihugu nuwavuga ijambo rya nyuma ibyirizwa shingiro tugira ko byavuye mu gushaka kwabe n'igihugu aho rero nta bintu birebire twaje tuvuga ngo birukanywe eh, kuko kuko murazi neza ko bwa mbere na mbere murazi yuko eh, i- i- inama mpuzamamateka icyo ihamagarirwa murabizi ko ihamagarirwa ibintu bidasanzwe kandi ibintu bikomeye kira noneho abahoze ari abakuru b'ibihugu ba- ba- bava mu bwoko bwose ariko uyu munsi inama mpuzamamateka irimwo abaserukira ubwoko bwose n'abatwa tutibagiye ibi- bya bitigiri by'abakenyezi bisigura yuko rero eh, ukuda ukudasasa mu nama mpuzamamateka kwabo ntacyo byicira eh, eh, abenegihugu canke ntavyo vyi- ntacyo vyicira inama mpuzamamateka kubandanya ikora imirimo eh, yayo none gusasa kwabo hari icyo byari byinshi gusasa kwabo tuvuze mu byo duhitiyemwo eh, twisunze ibwizwa shingiro rya kera eh, ntitwoca tuza kubifatanya n'ibi tugezemwo mu bwizwa shingiro rishasha ubu tuvuge bishasha kuko turi mu bwizwa shingiro rishasha ubwizwa shingiro rishasha rero rirategekanya ko abahoze abakuru b'ibihugu badasasa mu nama nkenguzamateka urakoze
kwa nyaburunga
reka mpindukire muri paseme mwigisha abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo ibwirizwa shingiro ritugenga kuva ku itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu ririma intebe abahoze batwara igihugu mu nama nkenguzamateka n'itegeko ritunganya ibikorwa byo mu nama nkenguzamateka byaramaze gusohora n'intebe zabo mwavyakiriye gute muri paris nagira mvuge yuko mu burundi ibyizwa shingiro rya mbere ryatu- ryaro- ryatunganije ku buryo budasanzwe rya mbere niryo mu bihumbi bibiri na gatanu agasagasesharumuri niryo ryo mu bihumbi bibiri na gatanu urazi yuko abarundi bari bararyanye baricanye mu ntambara zitandukanye haraba ibiganiro barasinyira amasezerano yo gusubiza hamwe yarusha baravuga ati dutegure rero ibyizwa shingiro rizanye uburundi bwo gusangirira byose bwo kubahana no kubana neza ibyo byizwa shingiro rira- rira- rirategurwa risubiza mbere uburundi mu nzira y'amatora hari haciye imyaka n'imyaka iby'amatora byarasubiye ibuti intuze ngira maramaze kubona neza ni uko ku mushinga amateka umenga imyaka bavuga ko ari imyaka mirongo ibiri n'itanu mbwa ku musenateri barayiduza bayiduza kubera iki mirongo itatu n'itanu nuko avuga ati ubwiza ko waragize experience ubwiza ko waragi- wara- warabonye vyinshi ukaza urahanura ufite icyo uhanura ufite icyo uhanura igeze ukaronka aho uvugira ugira gute eh nivyo abakuru b'ubwo rero bahari barafise vyinshi babonye bakoze bashobora guhanura babonye kandi usanga bishobora kugira akamaro baba bakiri bato bari muri izo nzego nkuko nyene bivuga tuti nk'uyu eh, umukuru w'igihugu hari uno munsi yaza warangije ikiringo ciwe kuvuga ati ni umusenateri ati ya experience ufise kumbure woza urahanuriramwo yari muri iyo ntumbero rero umva tw'ico gihe twabona ko ataco vyita hari abavuga ngo hazotinda habe sena bire nk'abakuru b'ibihugu gusa ntivyokunda kuko uko imyaka igenda rero byose abantu barabisikana bamwe bakagenda ntituzoguma kuri ino si mugabo ico naco cari cishi Eh, hanyuma igikurikira rero ni ingene eh, bigiye mu mategeko urabona ibyiza shingiro rye- inyanywe rya- rya- ryaratowe. hanyuma baravuga bati eh, mm, ingingo y'amajana abiri na mirongo umunani n'umunani iravuga iti inzego zihari mm, zobandanya gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri gushika hatowe izindi sivyo abantu bakavuga ati none izo nzego zigarukira he kumbure nizi bakavuga ngo nizitorewe izitorewe nazo ninde ni sena ni umukuru w'igihugu n'inama nshingamateka n'inama ya komini ngira n'inama ya komini izo nizo data abandi nako ko izo nzego bakavuga ati inzego ziharuwe ntibavuga ngo izatowe mwa ngo zizosubirwa n'izizotogwa umva zizoba n'izizotogwa mugabo izabuze zihinduka zidashobora guhinduka ntibapejeje neza izo arizo urumva hanyuma bakavuga tuti none seni hari ubu ni sena yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yubatse kurya nyene kugwe rwo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kurya inama nshingamateka yubatse uno munsi irimwo abadepite bamwizera abarundi par exemple irimwo i- hanyuma leta yubatse kumwe nyene yubakwa mu bibiri na gatanu iracafise icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ntuze i- i- ntiragira umushikiranganji wa mbere sivyo kuba tuti none eh, sina yoyo iba- iba demambere gute ubwo nyene kandi nayo jewe ko navyumva numva yuko vyose bizoshika mu bibiri na mirongo ibindi bakavuga ati ubu rero wa mukuru w'igihugu yari ya- yari muri yari muri sena mu wa cumi na gatanu kubera amategeko yabirekura icyo gihe kandi ariko bamwimitse nyine na sena bamena seni ivyimika ivuga ati seni igizwe n'aba hari mu na mirongo ibiri kuranzi ko seni yama ivuga ati abasenateri n'aba n'aba hiyongeye ko amazina y'abakuru b'ibihugu yanditse bagaca bugara ati ngiyi sena ya 2015 nuko wasanga bavuga ati leta ihari icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu urumva rero ubu muri iyo biza shingiro bishasha bavuga ati none bo n'umushiranganji wa mbere ashaka rero yojaho finaruma finaruma none yoca none yojaho ko si inzego fukumbure zatowe none ni umuntu abandi umenye ni nk'abandi mbere we waranom ah, wewe n'umukuru w'igihugu aga- amugena icegera akakikura canke agira gute wo kumva rero ingene bavuga ati inzego za i- ubwo uko leta yubatse uno munsi igiye kubangira gushika mu bihumbi na mirongo ibiri mugabo sena nayo ngo wapi nive ni- ni- ira- igaca iba- iba- ibayidebaba numva umengo hariho agahatsi nico gituma rero mbonye ingene igwiza shingira ahubwo rimeze uravye muri iryo disposition transitoire ahubwo hoba umuco cane kugira abantu bamwe n'abandi ntihabe baza barasipekira biyumvira bashaka nka bimwe bija mu ngiro ningoga kubera bibaha kumbura inyungu ibitabaha inyungu vyari kuja mu ngiro bakabibangiriza ngo turindire mu bibiri na mirongo ibiri nico gituma rero udashobora kumva ingene idisiplini ishobora gufatwa batagize ati sentare turabire ibi bintu ingene bimeze
ariko iri bwizwa shingiro riravye ingingo y'ijana na mirongo umunani na gatanu itomora abagize inama nkenguzamateka akaba atabaza batwara igihugu barimwo none leta ntihari ntivuga ko hari umushikiranganji wa mbere ari hehe nishura nanje ari he none ntivyanditse rero ati leta y'u Burundi irongorwa n'umushikiranganji wa mbere none hari ubona ubwo rero leta itarahinduka nabo nyene barumva je numva rumva rumva- numva nabo nyene ntibarumva donc uca bariko ntituriko turumva neza ivyari byo nico gituma iyo sentare yozira ik- ikabikura mu nzira kuko ntituriko turumva neza kumbure n'aba- no kubona leta ikimeze uku ni usanga ari amakosa kumbure canke i- i- kuba ri- abaperezida bavuyemo ariyo makosa canke vice versa sinzi ko niko ntahura urumva rege abantu babasizaho vyinshi batavyumva kumwe n'ibiki kandi hari iyo sentare ikijejwe yuzana ika- ikaziratanga umuco kuri ivyo bintu n'uwase n'ubusena ariko no kwiporosa nyikavuga ati twihweje ibyiza shingiro turemeza neza yuko leta ihari ibyiza kugumuka gushika mu 2020 ega ni ibyiza gushena vyemeza yindi kavyemeza yera ati atanu ubanje kuyitura na ivyo ni- ivyo ni ku kazi kayo tituvyihweje ngene leta imeze uno munsi n'ibyiza shingiro ryatowe ira- irajanye n'amategeko icyo ni igice cya mbere cy'ikiganiro kwa nyaburunga aho twari ko turabira hamwe iyirukanwa ry'abahoze batwara igihugu mu nama nkenguzamateka ndagushimire eh, Faustin Ndikumana nibutsa ko urongoye ishyirahamwe parseme kishinze gukangurira abantu guca ibwevu no guhindura ingendo mwakoze kwitaba kwa nyaburunga murakoze kwa bwadutumiye murakoze ndagushimire nawe Maître Jean Marie Nduwimana mwakoze kwitaba kwa nyaburunga Eh, ndabashimiye cyane kandi ndashimiye na mugenzi wanjye muri kino kiganiro avuga ati ku byo tutabona ku byo tutumva ku byo tubona bitagenda neza tuzokwitura se n'ibibazo bishingira
kwa nyaburunga cyari kiremeshejwe na jerome niyo nzima kwa nyaburunga ni minsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga ni kuri radiyo ijwi ry'amerika
nuko rero igice cya kabiri murumva ko muzoca mugikurikirana ejo ku munsi wa mungu nk'aho twahereye inshuti bakunze twari kumwe mu kanya turabahava tuba turabangiriye ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda twari tubafitiye ariko imbere ko duhana agahindukira twongere tubashimire cyane ku kungene mubandanya mutwumviriza tubibutsa ko ejo aho bukera uburundi buzoba buri ko burahimbaza imyaka mirongo itanu n'itandatu bumaze bwikukiye ariko uyu munsi kubera ko uhuriranye no ku munsi wa mungu uzohimbazwa nyezina ku munsi wa mbere mwakoze kutwumviriza yakoze innocent kimenye yegeranije amajwi na ingenieur yamufashije mu buhinga bw'ivyuma diane nahazwe twari turi kumwe ndayifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu tuzosubire mu biganiro bitandukanye byo mu ndwi iza